iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika agahinda ni kenshi cyane ngaha kubona twarahunze igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo ingorane kirimo ubwicanyi turahunga duhungira ngaha muri Kongo none ntitwumva ingene abasirikare ba Kongo baza kutwiba abantu ngo bakabasubiza hariya ku nguvu mu Burundi uwo ni umwe mu barundi bahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo warokotse ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi iyi nkuru n'izindi zirimo uh, gushya ku isoko ryo mu ntara ya gitega n'andi turayigarukaho mu kanya gato kuri kino cyumweru mu kamanyura ho muri teritwari ya walungu mu ntara ya kivu y'amajyepfo nibwo hashinguwe impunzi z'abarundi mirongo itatu na zirindwi zarashwe zikicwa n'igisirikare cya congo fardc impunzi zarokotse ubwo bwicanyi zikaba zasabye leta ya congo kuzicungira umutekano ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo
kari agahinda kenshi ku miryango y'abanyakwigendera n'inshuti n'abavandimwe bizi impunzi hamwe n'amashyirahamwe atandukanye ndetse n'umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu wari witabiriye umuhango wo gusezera izi mpunzi z'abarundi mirongo itatu na zirindwi zarashwe n'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo igihe izi mpunzi zakoraga imyigaragambyo yo gushaka gufunguza bagenzi babo bane bari bafungiye kuri biro y'ushinzwe iperereza mu kamanyuro dore ko bari bagiye kubohoza izo mfungwa ubwo zari zigiye koherezwa mu gihugu cy'u Burundi abagize imiryango y'izi mpunzi ubwo bari imbere y'amasanduku bari gusezera bagenzi babo bwa nyuma bakaba bagarutse ku kababaro batewe no kubura abavandimwe babo bishwe barashwe n'ingabo zishinzwe umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo agahinda ni kenshi cyane ngaha kubona twarahunze igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo ingorane kirimo ubwicanyi turahunga duhungira ngaha muri kongo duhunga ubwicanyi none ntitwumva ingene abasirikare ba kongo baza kutwiba abantu ngo bakabasubiza hariya ku nguvu mu Burundi urazi ko batanga gutwara abantu bane babatoteza bakuye mu mazi umwijoro mu saa cyenda y'ijoro saa munani baza kumena amazi bakaca babatwara twashika ku ntuze kubasaba tuti abantu biriko bigenda gute basubira mu gihugu turi mugomba batumare batwice bagaca batwamamwo amasasu yuradava turababaye cyane kubona abantu b'inzirakarengane abari babahaye indaro bakakurira babangura umuheto kubica nta kosha nta caha cakozwe nta na kimwe cyotuma umuntu w'impunzi bamukubita amasoro bwana claudien mbaza umutima userukira impunzi z'abarundi ziri mu kamanyura zahunze aho zari zituye kuri ubu zikaba zicumbitse mu ibarabara riri imbere y'urupangu rwa munisiko ruri mu kamanyura akaba yasabye leta ya kongo ko yarushaho kubacungira umutekano ndetse no gutanga ubufasha bw'ibanze kuri izi mpunzi zimaze iminsi itatu zirara hanze zidafite n'icyo ziharira mu gihe zigitegereje ko hari ahandi ishyirahamwe rishinzwe impunzi hase ryabimurira hari umutekano wizewe twifuza umutekano muri kino gihe leta yodukingira umutekano kugira ngo ikakinga umutekano w'abantu n'ibintu byabo imbere y'uko biga uburyo dushobora kuva ngaha hantu bakadushira mu kindi kibanza baduteguriye kandi leta ya Kongo kandi ikadufasha kugira ngo uh, ubuzima tuzomara ngaha ahantu bushoboke kuko uh, turi ahantu hatubakiye ntitugira ibijanye n'isuku nta mazi turonka uh, ntitugira abantu bagira icyo bafungura muri iki gihe rero twifuza yuko leta idufasha mu by'umutekano ikadufasha no kugira ngo ibintu byacu byasigaye mu mazu bishobore kuza abantu bashoboye kuronka icyo bafungura umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu ari nawe wari uhagarariye leta muri uyu muhango bwana Dominico Bufonde yavuze yuko bagiye gukora iperereza kuri ubu bwicanyi kandi leta ya Kongo ifite ubutabera bwana Dominico Bufonde akaba yasabye izi mpunzi z'abarundi ko zarushaho gukomeza umubano mwiza n'abaturage b'abakongomani gusa uyu muyobozi ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika ku kibazo aho imiryango y'izi mpunzi ko ari ine itangaza yuko itazirengero wagize impunzi akaba yatubwiye yuko nta kintu yazivugaho mbere y'inama bateganya gukora y'umutekano ariko iyi miryango ifite abantu bafunzwe ikomeza gutitiriza isaba leta ya Kongo ko yabereka ahafungiwe abantu babo turakeneye kumenya aho abantu bacu bane bibwe mu ijoro rya- rya- ryo ryo ku cumi na gatanu ahantu bari nuko bamerewe ubuye babaduhe bagaburire nimba aho bari hose twe dukeneye kubabona kuko abo bose intandaro zose z'abantu bose bapfuye bapfuye kubera ko turiko tubaza iyo bagiye baba- bagomba batubwiye ko bajabukanye mu Burundi ku nguvu igihugu twahunze kirimo ubwicanyi n'ubu baturondera twahungiye hano abo bantu bane bacu none bari mu baturonderera batu bazi kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaba impunzi haseri rikaba ari nta bufasha ryari ryatanga bw'ibiribwa kuri izi mpunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu dadasengabo ku bw'ijwi ry'amerika mu kamanyura ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo arakoze cyane umunyamakuru wacu vedaste ngabo muri komine butaganzwa y'intara ya kayanza haravugwa iyicwa ry'abantu babiri bivugwa ko bari abajura ibyo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze ah, jean bosco ibyo bintu byabaye hehe ni iki cyabaye
ego egiye ibyo bintu byabereye ku mutumba wa gikungere zone ya ninga muri komine ya butaganzwa eh, ni ku rubibe iyo komine ihana na komine ya rango eh, mu ntara ya kayanza ayo makomine yabiri uko nabiku- uko ndabivuze ari mu ntara ya kayanza abo uko abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa gikungere babitubwiye eh, aba- hatangiwe kumvikana urwamo rw'amasasu eh, igihe hagati y'isaha zitandatu n'isaha eh, indwi z'ijoro ayo masasu arabandanya ndetse gushika no muri iki gitondo ah, mu- abanyagihugu bavuga yuko ari abasuma umugwi w'abasuma watanye imitwe n'abajejwe umutekano Ah, abasuma babiri rero bakaba barishwe eh, abajejwe umutekano mu bajejwe umutekano babiri barakomereka uko rero abo banyagihugu bo ku mutumba wa gikungere babitubwiye eh, abo bishwe baturuka muri komine ya rango eh, ah, mu kambi y'abateshejwe izabo irahitwa mu gasenyi eh, kambi hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu Eh, uko bimeze rero aba banyagihugu eh, bo ngaho igikungu bavuga ko bari babangamiwe cyane nabo basoma kuva kera ndetse bakavuga ko hari n'umutama yari amaze gucibwa ukuboko atewe ni- n'abasuma bakavuga yuko bose baturuka muri komine ya rango aho ikekwa cyane akaba ari muri iyo site ya gasenyi twahavuye dushika muri komine ya rango ndetse ubu tuvugana akaba ariho turi turashika muri iyo site ya gasenyi Eh, abahaba bavuze yuko nabo nyine eh, abafashwe bemeje ko ari ababo ndetse baberekanye bakaba bamaze kubahambana iteka bakavuga yuko babatesheje urubwa ndetse ko ari gutukisha isite yose ariko bakavuga yuko abo basuma nubwo bava muri iyo site ah, basanzwe bafite abandi baba bakorana kuko eh, bavuga yuko batoshobora kuva muri site bagiye ku mutumba ba- bakarenga imirambi bakajya kwiba ahantu badafite abandi bakorana ariko rero bakifuza yuko imigenderanire yobandanya ari myiza hamwe n'abasanzwe baba mu mis- mu yindi misozi Ah, Eh, no- no kuvu- twashitse no kwa mutantira komine ya rango nabo nyine twavuganye yatubwiye yuko ah, komine yiwe itokwitirirwa ubusuma yose ariko yuko eh, yahanuye urwaruka na cyane cyane rwo muri site ya gasenyi eh, yuko buvavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ariko kandi akasaba n'abanyagihugu bose arongoye yuko boguma bafatanye mu nda Ah, niba habayeho ugukomereka kw'abapolisi ni ukuvuga ko abo basuma bari bitwaje ibirwanisho
rero edi abo basuma bari bitwaje ibigwanisho ndetse umwe yishwe mu ijoro ariko uwundi yagiye kwicwa mu gitondo hakiri kare akaba ari nawe yakomerekeje eh, bivugwa ko yakomerekeje um, um, abapolisi bari baje kumufata aho yari aryamye yakomeretse eh, akaba i- akaba ndetse ba- bari ba- ba- hafashwe inkoho zibiri eh, n'ama bimwe za nkono zitwara amasasu yazo zikaba zafashwe ndetse bakavuga yuko bari ba- bambaye n'ingofero za gisirikare eh, umwe iya gisirikare uwundi iy'igipolisi jean bosco ndarurinze turagushimiye cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru
murakoze namwe isoko rikuru rya komine giheta mu ntara ya gitega hagati mu burundi ryaraye ritewe n'umuriro biravugwa ko uwo muriro watewe na buji bibagiwe kuzimya muri kiyosike imwe muri iryo soko ibyononekaye abategetsi b'iyo komine bavuga ko bitaramenyekana agaciro abakorera muri iryo soko bo bavuga ko ibitahiye byibwe n'abavuga ko bari baje gufasha kuzimya ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana
ibimwumva ni amanyundo y'abafundi bari baragerageza gusambura ibisigarira by'isoko rya geta ryaraye rihiye amakuru duhabwa n'ababa hafi y'iryo soko ryaraye rihiye amenyesha ko uwo muriro wadutse hagati ya saa moya na saa mbiri z'ijoro ry'uno wa gatandatu abari hafi bavuga ko uwo muriro wahereye mu kiyosiki imwe aho nyine iyo kiyosiki yatashe asigaye yibagiye kuzimya ibuji ari nayo yahavuye idomeka ibyari muri iyo kiyosiki nayo icifatisha izindi uno mukenyezi yahora akorera muri iryo soko avuga ko bashoboye kumusahurira dukeya dandazanye n'ibintu byo kurya nka byose ubufu umuceri ibiharage amasaka n'ibindi bintu nyine by'amavuta n'amasabuni byose je nagiye kumenya nsanga bamaze gu- kubomora ikiyosike gusa umukuru w'umutumba n'abandi bantu bakeyi barashoboye kunsahurira bikeyi nivyo bampaye gusa amahera ni nacuruje yose n'ayari asanzwe ariyo nivyo bashoboye gutwara n'ibindi bintu bikeyi uyu nawe avuga ko mu gusahura abaje bavuga ko baje gufasha baca bikika mu kiza baratabaje mbwa kubera uri kura- ba- uvuga ngo iyi- aha ni iwanje usahuye usohoye ngo hejuru ntwaza baca batera bijanira mu mihani wabo benshi nk'ubu ntibagusubiza niwe umuntu yahombeye bobe bakubwira ngo nsahuza uwumuhaye aje atayikatira niwe- niwamura niyakiye kuko ari mu ijoro umuntu yosaba yuko bosubira bakubaka umuntu agaruna agata agasubira gukora kwa kundi byahora uyu mugabo we avuga ko yasahuwe ibidandazwa nka byose mu gihe bari ko baragerageza kubisohora ikiyosike yiwe iri kirasha bwa yuko hari umuntu hagize yikeka nk'umuntu yoba yaramu- yaramusahuye abamwandikisha urumva ngo baze kumusaka Eh, bisaba ko waramubonye nyine urumva umubesheye ata- ata- atabyagutwaye urumva naho nini hatari cyane uzigaramubonana nabi alexi manirakiza umusitanira wa komine giheta aremeza ayo makuru akavuga ko ataramenya neza ivyononekaye uko bingana kugera ubu nta bintu twavuga tuti bingana gutya icyo turi ko turakora turi ko turavyegeranya kugira ngo dushobore kumenya ivyononekaye kuko dutegerezwa kumenya ubwa mbere eh, abo vyahiye aba ari bo ku- kubera eh, hahiye igice ntihahiye isoko yose hahiye igice rero dutegerezwa kumenya tuti mbega aya makiyosike yaraba- yabande harimwo ibiki vyanga bifise agaciro kangana gute ico ni igikorwa tutaragira ubuye ntituragishikako nta gitugiri nobaha ubu gi- gi- gitomoye ku bijanye n'abadandaza bavuga ko bibwe n'abavuga ko baje gufasha alexi manirakiza agira ati hariho abantu nivyo bazanwa n'udutima tubiri hariho umuntu azanwa n'agatima keza n'uwundi azanwa n'agatima kabi ko gusahura twebwe rero tugiye kuri abo bantu hariho bamwe bamwe mwumvise badondaguye bavuga ati jewe ivy'iwanje ni naka yabimbikiye uwundi ati jewe nanje ni naka uwundi ati ni naka abo rero tugiye kubabaza twumve ko ari byo dusanze ari byo eh, ni urumva azaba afise agatima keza aduhereze ivyo bintu nyene ya- yabitse dusanze naho eh, yase kuvyemera hanyuma mbwa tukabibona aho naho urumva yuko azoba ari umugizi wa nabi muri ico gihe tuca tumuhana tumuhana nk'uko amategeko abisa- abivuga naho ku bijanye n'amakenga ashikirizwa n'abadandaza ku kibanza bazoba barakoreramo mu kurindira ko isoko risubira kubakwa umusitanira wa komine ya giheta arabahumuriza Ah, ngira ngo murabona yuko uno munsi naho nyene isoko yaremye ku- kubera eh, nivyo turafise ibibanza fata kibanza tuba turafatiramwo uno munsi mu- twababwiye ko baba baraza kuremera aho ubone iyi soko iriko iraremera ubuye ku kibuga c'umupira w'amaboko aho naho murabona yuko kandi si ikibanza gito ariko kandi twibaza yuko ibi iye bitaza gupfa bitatwara imisi myinshi tutaratora ikibazo kugira ngo bashobore eh, gusubira kuha- ku- kwandaho nyene canke dushobore gutora ikindi kibanza dushobora kubaka neza iryo soko ryaraye rihiye ni isoko rikuru rya komine giheta ryubatswe ku metero zidashika ijana uvuye ku biro vya komine ya giheta mu giheta mu ntara ya gitega hagati mu burundi fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
amakuru make y'imina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba niko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza Yee, erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mu itegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
bakunzi b'ikiyago ca politike ntorere kazoza ndabaramutse nongere ndabaha ikaze uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd fdd general evariste ndayishimiye agaruka ku cyo cndd yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'iyarusha no ku botumigwa mu by'ukuri mu biganiro byohuza abarundi
amasezerano y'iyarusha rero yari yarasinywe kuvuga uti mwetwe ntituyemera noneho ukwemera icyo wowe utazi jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'iyarusha mu mirongo icyenda n'umunani twaragiye jewe n'uwitwa kobako gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twafungiwe i dar es salaam baradupfunga hanyuma hagiye bariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye nimutubwire icyo mushaka ko twemera ngo nimwemere ko muri abasoda kwa buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri tanzania turababwira twebwe muti turibo turabasenere defudede twe tugwana na buyoya none twahindutse abasoda bo kwa buyoya gute ngo zana ibibaranga twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karagamuntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko turwana na leta twe twaje twagerageje uburyo bwose dushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye gushikaho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ivyo mukora mureregwa twebwe duca turitahira twigarukira i burundi urumva rero amasezerano yarusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyajamo bagumyeho bakumiye twagumye dukumiriwe carababwira tuti ivyo byo byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro mwibagiye abariko baragwana ntaco muzoshikako none muzoyashira mu ngiro mushire mu ngiro ivyo mudakora none bafashe nk'umuntu yiviriye iburaya bafashe nka nyangoma ngo ngo ushire mu ngiro ngo ngo amasezerano guhagarika intambara ahagarika iyi iyo atarimwo nicyo gituma uburyo uzusome no muri ayo masezerano yiyarusha biranditsemwo ngo abagwana ngo tubasabye guhagarika ingwano none wumva yari amasezerano y'amahoro by'ukuri mucamo muri ayo masezerano nyene muca musaba kubera batagize bati turategetse yuko canke twebwe bati twe turahagaritse mugabo bavuga ngo ngo turasabye ngo abariko baragwana bahagarike intambara uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana kuko ubu byandi mu masezerano yarusha agenda ubisome birimwo biranditse neza n'ibintu byibonekeza hanyuma rero birabananira kuyashyira mu ngiro none ntibaca umugari mu kirundi ngo ntawe usomera indi urivuga urazi ko bari bagiye kugabangana ibyicaro none ibyicaro babigabangana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera ko abanyagihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri hari abizeye igisoda ca leta n'abizeye igisoda ca cdfdt urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waba uri ku ruhande rw'igisoda ca leta cayo ukaba ku ruhande rwa cdfdt canke kuri fnr atari aho ntaco washobora kuvuga nico gituma baciye babona yuko hakwiye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nibyo rero biba bizanye amahoro byavyaje amasezerano e, kandi mwarabonye yuko ugihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse ntibabonye ko bica bihagarara bica bihagarara ubwo nyene kubera haba haganiriye koko abagwana none ufatiye ku biganiro yuko biravuga uno munsi muri sen david mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu ntibakwiye kuza mu biganiro abaronderwa n'ubutungane ntiboza mu biganiro ntibona ko bizova bimera nk'uko nyine ubwa mbere bwabwo ntusubire kuvuga ngo ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje erega barabutembagaje kandi byarabananiye
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igiziya tariki cumi na zitatu bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje n'ibwirizwa shingiro bakuye nayo byagarutse ryari si igihe nyenicubahiro mukuru w'igihugu aciye agaruka akabisubizaho none icyo gihe igihugu cyari kwitwarwa bajya rero baratembagaje ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa genda usome mu bitabo by'amategeko mpuzamakungu usome icyo ari cyo wiyitiriye ko wafashe igihugu uca ufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nicyo gituma tutumva igituma ama- ibihugu barimwo bitabafata ntabyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu arabyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekarara ko ariwe utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose iyi mategeko mpuzamakungu arabyemeza biranditse neza nuko nta za dokima birimo ni dokima ya oni naranayiberetse ndababwira nti ibyo muri ko muravuga byose banza mutubwire ubugera iyi periyode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko murabivuga iminsi yose twebwe gusangira ijambo ni kazoza hariho ibi- ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ibyo ntaho bisa bisana na bijya vuga ngo ibiganiro byo guhagarika intambara genda urabe jewe unyereke kugira ngo igihugu kivuge ko kiri mu ntambara haba hariho imigwi ibiri igwana n'umurongo umwe agarukirako n'uwundi uwundi agarukirako uba uriho kuko baravuga bati hajya nta musoda ahinjira ahinjiye n'ingwano nta leta ihinjira ihinjiye n'ingwano jewe mbwira ko hari umutumba umwe cyangwa agacimbiri urumva mu burundi bavuga bati aya gacimbiri leta y'uburundi ntigakontorora muga mu gihe cy'iwacu twe twavuga tuti ngaha ntihonyorako kandi bi- kandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari twa- leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontorora igaca ivuga iti reka rero tugire ibiganiro kugira uburundi ntitubucemo kabiri mwebwe muzi arico gipande mufise natwe ico dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe ariko murindiriye ibyo ntimubona ko muzaba murindiriye ko bibanza kuyangara kugeza aho bigera hiyo kandi mwashobora Mbega.
kubisamira mu nzira aha rero twiyumvire yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hazoba eh, umuharwana cyangwa mu mwaka wa- w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu duce twi- twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugire ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva uno munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku iradiyo ubuho ni interinete ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa senarede Ucu- uwo muntu uca uvuga uti nyaruka nyaruka mugire ibiganiro mu- mu byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nawe agaca abyuka ati nanjye nagize umuhari ugwana witwa forebo nyaruka nyaruka mugire ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi I- ari imigwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nicyo gituma burya hariho amategeko agenga intambara iyo igihugu kiri mu ntambara haca haba rero ibyo biganiro uriko uravuga hagati y'abagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza Ku- nta kurya umwana abwira se wiwe mu muryango ati jewe papa je ndafise ingorane iyi n'iyi n'iyi ntorera umuti hanyuma rero abo o leta itegerezwa kubumviriza kuko ni abana honete ni reka ndabivuge uko novuga nti ni- naho uba wacumuye uba wacumuye ibisanzwe ntuba wakoze isakirireko mugabo hariho rero ivyaha nka hamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanirwa nguha akarorero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire jewe leta ndabihevye hariho umuntu yakorewe ikibi hariho uwicewe umuntu hariho uwatuririwe imodoka yatuririwe inzu bibasahuye ibintu Canke yaturiwe iradiyo
yasahuye iradiyo ibiki uwo muntu aciye avuga ati ko leta yase guca urubanza reka ndagwicire je nanje cambere imperako nturira ikintu cose nzi c'umuntu yabayemwo muri ivyo bintu nimushake munyica rwupfa narapfuye reka rero jewe ndabikore ca wiyumvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo ontushi ntimushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero n'abandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose burya hariho abaja imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari igihe noha- noharongera kunguko abo rero bavuze bati hari igihe noharongera kunguko mugabo atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti ni abana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bobo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehe ngaba barazwi noneho ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashika na mirongo ine mugiyumvira abantu badashika mirongo ine babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umengana miliyoni munani z'abantu bahigwa n'ubutungane ku buryo rero ayo makungu acaheba imiliyoni hafi icumi kugira agirire neza Abaku- inkozi z'ikibi zizwi mu makungu zabikoze hagaragara ata kinyoma kirimwo yuko ari bontore ntibaze bahanwe none ko impera y'inzira ari mu nzu erega hajya bokwishikana nk'ubu bakavuga bati nta kundi tugenze uko ubishaka erega leta kubera ari umubyeyi iraca urubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abenegihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu ba- baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki mwajya rero uhoze ubona nyiricyo umukuru w'igihugu avuga ati dutezurire aba a aba a turabagiriye ikigongwe baramaze gu- guhanwa kangana uku baza bahashe nk'abo urabona abaheruka ku- ku- kurekurwa ni mwe n'ibyo rero nabo iyo baba ba- bemera bati jewe ndishikanye ngenza uko ushaka kuko niwe uri leta niwe uri umubyeyi hajya rero leta ica iguma yiga uko umwaka uza uko umwaka uza gushika aho usanga vyahetse mugumye wigira akagarama ruganda ukibaza kugana na leta ariko wavuze kare ugeze kuvuga uti iyo inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bibyara intambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo ngo turorerwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo abari baraciwe n'imanza igihe cya leta ya kiriya gihe mugabo bakabumva nakubariye yuko ibi vy'ubu bidasa na bijya vya kiya gihe kuko burya iyo leta iya nke natwe twari kurwara muri ako kareta kacu rega niyo duhuye mu biganiro twavuga tuti sawa kuva ndibu ku munsi umwe barigeze kudufata nk'uko umenga ntaco tumaze tuca tuvuga tuti, nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera i bujumbura kuva ubu oh, bizobera i bujumbura tuca turataha kandi none twotaha tutagira iyo dutaha urumva nka twebwe twari dufise aho dutaha mu gihugu cacu none wewe amakungu ari kwemera ko uburundi ruca tubucamo kabiri mugabo nabo ni abenegihugu bacumuye ku gihugu erega ntibacumuye kuri leta mwewe baza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nk'uko ari yo igaba igihugu mugabo bacumuye ku benegihugu none abo benegihugu mbega bo ko mutabiyumvirira aba abo- abo abahuye ni- n'ibyago babateye abo biciwe abantu baturiwe ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo ba niyo mbare nibo mwiyumvira muga ntimuri ko muriyumvira uwononewe ibintu je nagira ndagusabe duha- duhindukire tuje kuwononewe ibintu Nu- u- uwavyononye niwononewe ninde wogira mukuru ari wewe none uwononewe ibu- ibintu ubu muri ko muramumarira iki Eh, hajya rero nicyo gituma tuvuga tuti bateza kuza ba- bacibwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe aca aboneraho kurondera indishyi y'akababaro
ndagushimire generale valiste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago ca politike norere kazoza jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawe utaha
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo ku wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro nshimiye enjeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya ki- aya makuru muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika